ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ku munsi wa kabiri itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ikaze mwese mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22 mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kaze mwese kuri radiyo yanyu ni ibiganiro dutegura tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikiza cya korona mu rwanda ubwoba ni bwose inyuma yo kumva ibitege binini by'abanduye ikiza cya korona itigeze igaragara mu mezi ane kuva ikibonekeza ku butaka bw'u rwanda twagize ubwoba cyane cyagiye kuva mirongo itanu n'icyenda twumvaga ari ibicika ariko noneho twaje ducika umugongo abantu ijana na reka none dukurikije ukuntu imibare z'abandi zingana njye ndi kumva ku bwanjye bwose baba baretse gufungura abo ni bamwe mu banyarwanda bahangayikishijwe n'umuvuduko w'ubwandu bwa virusi ya korona iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini turazigarukako mu kanya reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu ca misiri casavye urwego rwa oni rujejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo ku bijanye n'amatati hagati yaco na etiyopiya ku vyerekeye urugomero rw'ico gihugu ku ruzi rwa nile fidel niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa misiri same shukri yasavye ku munsi wa mbere urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo iha amakungu uruhara mu twigoro two gutorera inyishu amatata ari hagati y'igihugu ciwe na etiyopiya aho ni ku kibazo c'urugomero rw'umuyaga nkuba rushasha rw'ico gihugu ku ruzi nile avuga ko rugeramiye ubuzima bw'abanyamisiri n'abanyasudani imiliyoni ijana na mirongo itanu same shukri yatangaje ko integuro y'iyo ngingo ijanye n'ivyavuye mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye muri iyo nama abategetsi b'ibihugu vya misiri sudani na etiyopiya bemeye kugaruka mu biganiro bigenewe gushika ku masezerano ku bijanye no kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba rushasha rwa etiyopiya umushikiranganji wa misiri avuga ko ingingo y'urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi yashikirijwe isaba ivyo bihugu bitatu gushika ku masezerano mu kiringo c'indwi zibiri hamwe n'uko ata ruhande na rumwe gufata ingingo n'imwe rutabanje kugisha inama izindi mpande ku bijanye n'urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Iyo ngingo kandi irashimikira ku ruhara rw'umunyamabanga mukuru wa ONU kuri ico kibazo. Ibihugu vyose uko ari cumi na bitanu bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi birashigikiye ingingo yafashwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku biganiro hagati y'impande zose uko ari zitatu vyosubira kunagurwa.
igihe igihugu ca nigeria caraye gifashe ingingo yo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe bijanye no kugwanya ikiza ca korona ingingo yo korosha amwe mu mategeko yo mu bihe bidasanzwe ije gufasha abanyeshuri gusubira ku ishure kugira bategure ibibazo birangiza umwaka ivyo vyaraye bitangajwe na mustapha boss umuyobozi mukuru ajejwe igikorwa co kugwanya ikiza ca korona muri nigeria muri iyo ngingo leta yafuse itegeko ribuza abantu kugira amasaha ntarengwa y'uruja n'uruza hagati mu ntara yongera yugurura ikirere kugira indege zishobore kuguruka hagati mu gihugu mustapha yamenyesheje ko umukuru w'igihugu Mohamed Buhari yemeje ko izindi ngingo z'iryo tegeko zigiye kubandanya ikiringo c'indwi zine muri ico kiringo amasaha abujijwe kugira uruja n'uruza rudakenewe azobandanya kuba kuva saa yine z'ijoro gushika saa kumi zo mu gitondo amahuriro y'abantu ku bwinshi harimwo inkino za sport aracabujijwe igihugu cya nigeria kibandanya gutegeka abantu kwambara udufukamunwa bari mu kibanza gikoraniramwo abantu benshi muri iki gihe nigeria ifise abantu ibihumbi mirongo ine na bitanu barenga banduye umugira wa korona amajana atanu na mirongo indwi muri bo bakaba bamaze kwitaba imana abashakashatsi bo mu bushinwa batoye akandi gakoko ko mu bwoko bwa virusi gashobora gufata abantu kagatera ikindi kiza geoffrey mutagomwa arabitubwira nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru proceedings of the national academy of sciences cyandikirwa muri amerika abo bashakashatsi baravuga ko babonye iyo virusi nshya mu bushakashatsi bwakozwe ku mazu abagirwamo ingurube mu ntara icumi zo mu bushinwa hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe na bibiri na cumi n'umunani iyo virusi nshya ifitanye isano n'iyigeze kwaduka mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda igahitana abantu babarwa mu bihumbi ubwo bushakashatsi buvuga ko inkingo ziriho muri iki gihe zidashobora gukumira iyi virusi kandi ko yujuje ibyangombwa byose byo kuba yateza icyorezo igihe icyo ari cyo cyose kubera ukuntu ibyara vuba gusa abashakashatsi baravuga ko nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko abantu bashobora kuyihererekanya hagati yabo nubwo hari abatari bake bamaze kuyandura mu mabagiro n'amazu yororerwamo mu bushinwa abashakashatsi barasaba aborozi b'ingurube kugerageza gukumira ikwirakwira ry'iyi ndwara mu matungo yabo no kutavana ijisho ku babakorera muri ubwo bworozi ubu bushakashatsi bushya buje mu gihe isi gihanganye n'ikiza cya covid cumi n'icyenda kimaze gufata abantu barenga miliyoni icumi n'ibihumbi magana abiri hirya no hino ku isi kikaba kimaze guhitana abarenga ibihumbi magana atanu mu gihe kitagera ku mwaka
ayo yari inshamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda mu rwanda ikiza cya korona kibandanya kongerekana ku baba muri icyo gihugu inyuma y'itangazwa ry'ibitigiri by'abamaze kurwara ni mu gihe bamwe mu bari biteze ko zimwe muri za serivisi zishobora gusubira kugurwa ariko bacitse intege y'uko ibintu bishobora kongera kuba nabi eric bagira ubusa ejo nkimara kumva ko habonetse abantu ijana narikanze ndavuga ati insengero bafungura bafungura ibiti nibafunge papa ahubwo nibareke dusengere mu ngo kandi dukoze ingamba zo kubyirinda umubare w'ijana na rimwe ni umubare w'abanduye icyorezo covid cumi n'icyenda utarigeze uboneka kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u rwanda ari nayo mpamvu hirya no hino hongeye kumvikana icyobaha ku baturarwanda nk'uko bisanzwe bigenda iyo mibare iragaragara mu itangazo rya buri munsi inzego z'ubuzima zishyira ahagaragara ku ntera icyorezo covid cumi n'icyenda kiriho minisiteri y'ubuzima yatangaje ko kuri iyi wa mbere honyine hagaragaye ubwandu bushya ku bantu ijana n'umwe mu bice bitandukanye by'u rwanda yatangaje ko mu karere ka ngoma ho mu burasirazuba bw'u rwanda ariho hagaragaye ubwandu ku mubare uri hejuru kuko ngo abantu mirongo irindwi na barindwi bahuye n'abanduriye ku mupaka wa rusumo uhuza u rwanda na tanzania aho ni mu karere ka kirehe ku ruhande rw'u rwanda akarere ka ngoma karakurikirwa n'umurwa mukuru w'u rwanda kigali minisiteri y'ubuzima igaragaza ko habonetse ubwandu bushya bwa covid cumi n'icyenda ku bantu makumyabiri ni mu gihe mu mibare ya minisiteri y'ubuzima igaragaza ko akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda kugeza ubu imwe mu mirenge yako iri mu kato kagaragayemo abantu batatu banduye covid cumi n'icyenda kimwe na rubavu ho mu burengerazuba bw'u rwanda naho hagaragaye ubwandu ku bantu babiri ni mu gihe uturere twa kayunza na kirehe two mu burasirazuba bw'igihugu two twagaragayemo umwe umwe muri buri karere ku ikubitiro minisiteri y'ubuzima yari yatangaje ko abantu mirongo irindwi na barindwi banduye covid cumi n'icyenda bari mu itsinda ry'abagororwa bahuye n'abanduriye rusumo mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa twitter umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa bwanahirari sengabo yavuguruje ayo makuru yavuze ko habayeho kwibeshya ku bakora mu nzego z'ubuzima ko abanduye atari abagororwa ko ahubwo ari abantu baba batawe muri yombi bagifungiwe muri kasho za polisi uyu mubare wagaragaye w'abanduye uko ari ijana n'umwe utarigeze uboneka ku butaka bw'u rwanda uje ukurikira abandi mirongo itanu n'icyenda nabo baherutse kugaragara umunsi umwe mu minsi ishize birakomeza kuzamura icyoba ku baturarwanda uteze amatwi cyangwa ugasoma ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu bamwe batangiye kwibaza niba zimwe muri gahunda zari zarakomorewe zidashobora kongera gufungwa n'izateganyaga gukomorerwa zigakomeza gufungwa hari n'abatanga ibitekerezo bavuga ko nk'insengero n'amashuri igihe imibare yakomeza kuzamuka nabyo byakomeza gufungwa kuko ngo ari hamwe mu hahurira abatari bake
bigiye cyane ubwoba ejo kumva ngo abantu ijana n'umwe bize ikibazo nyine kirimo aho ngaho none se njye mfite ikibazo kubibara bintu by'amashuri nimba abantu bakomeje kwiyongera ku munsi hakajya haboneka nk'ijana n'umwe tukaziyongera bakagera no kuri magana abiri buranze mu kwa cyenda twajyayo ra cyangwa bazabihore twagize ubwoba cyane cyagiye ku mirongo itanu n'icyenda twumvaga ari ibicika ariko noneho twaje ducika umugongo abantu irangiye reka none dukurikije ukuntu imibare z'abandi zingana ngende kumva ku bwanjye bwose buba baretse gufungura abandi bagatega amaso ubutegetsi bwo bubareberera ni ikibazo kiremereye cyane kuko umubare uri kwiyongera buri munsi kandi leta yacu ni umubyeyi burya niba yashyizeho ingamba runaka ngo abaturage tuzikurikize ni ngombwa tugomba kubahiriza ingamba leta iba yashyizeho ahubwo ni ukuvuga ngo twereka dutegereze iriya minsi leta yashyizeho yo kuba wenda insengero zafungurwa cyangwa se amashuri leta nibona yuko ari ngombwa azafungurwa nibona yuko ari ikibazo ntabwo izemera ko afungurwa kandi iri kubona yuko umubare ukwiyongera ukurikije igihe ingamba nshya zaherukaga gufatirwa na guverinoma ku kwirinda no gukumira icyorezo covid cumi n'icyenda birumvikana ko ku wa gatatu w'iki cyumweru aribwo hagombye kongera kugaragara izindi ngamba nshya mu byemezo byari byafashwe ubushize ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri hari haciwe amarenga ko insengero zishobora gufungurwa hashingiwe ku bushakashatsi buzaba bugaragaza uko icyorezo gihagaze iyi mibare rero ku bari biteze gusubira mu nsengero irasa nk'aho yatumye icyizere cyabo kirushaho kuyoyoka ku mashuri yo yagombaga kuzafungura mu kwezi kwa cyenda nabyo biracyashingira ku ntera icyorezo cyazaba gihagazeho gusa icyamaze kugaragara cyo ni uko leta ifite ihurizo rikomeye ryo kubaka amashuri menshi mashya kuko nk'abana bazajya gutangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bashobora kuzasanga bakuru babo nabo bakiwurimo duteguriye inkuru abarwayi bose hamwe mu rwanda bari igihumbi n'umwe barimo ijana n'umwe bashya abamaze gukira bo ni magana ane mirongo ine na batatu abakirwaye ni magana atanu mirongo itanu n'umunani kuva cyakwaduka mu rwanda babiri niba icyorezo kimaze kwivugana hashingiwe ku mibare itangwa n'inzego z'ubuzima eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura yugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi mu mazone ane agize iyo komine abari muri yo nta mazi meza bafise ariyo rukakaramu na gatumba abanyagihugu na musitanteri wa komine mutimbuzi basaba kuronswa amazi meza muri kino gihe akenewe kubera ikiza cy'umugera wa korona desire hatungimana aratubwira ibindi imyuzurira n'imvura byahitanye amazu muri zone ya gatumba bigatuma imiryango irenga ibihumbi bitandatu n'amajana indwi itizabo yanakoze ku miringoti izana amazi mu gatumba bituma hibonekeza ubukene bw'amazi meza n'aho abanyagihugu baho bemeza ko iby'amazi byaba bitoroshe mu gihe cici abanyagihugu bo muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura batinya ko bashobora kwandura indwara zivuye ku isuku rike kubera ubukene bw'amazi abo banyagihugu bavuga ko bigoye kuronka amazi kuko bayagura ku bayakura ahandi nayo akaba azimvye nabo bafise amikoro make kenshi izuba ryatse kabiri cyangwa gatatu ubukene bw'amazi buca buhaba bigaca bituma ko tanga amafaranga muko turonka ama- amazi kaza kurondera amazi oya ahubwo amazi ahubwo n'agahomera buno ahubwo turanyariwe nk'ubu nka jewe naraye ntanoze kubera kumva y'amazi bise amahera yo ku- yo kuyagura byosha bigenda gute ni ingorane n'ingorane batuma nta mazi turonga no kugira ngo uronge amazi iyo bido imwe uyigura amafaranga amajana indwi uwipakira ngo ayizane umutaxi vero umuha amafaranga igihumbi ari bido imwe ari bidonga cumi urumva atari ibihumbi icumi ayo mafaranga nk'umuntu w'umukene ubona yoyaronka kera kugira tuyaronke turinda kuyatumira ruguru ahandi tugaca kuvoma amazi bizibaho urimwo uraja muri kongo hajya hariho ibizi bitemba bija mu tanganyika nivyo tuja kuvoma hariya hose hariya amabomo ntitugira amazi nkora nkuriya wikingaje atanye inoti ya bitatu uriya twaya amabida ngaje nkubagiye maje yo kutanganyika kuyavoma maje ku rusizi ino ntitugira amazi nizongane n'ubukorera yateye piki ko tunywa amazi mabi abanyagihugu babazwa no kubona n'aho amazi abonetse abandanya agurishwa muri kino gihe amazi ari nkenerwa kubera ikiza cya coronavirus basaba ishyirahamwe regidezo gukora uko rishoboye kugira amazi aboneke mu mabombo yose na burya aboneka ijoro ku neza y'isuku n'amagara meza turavye nk'iyi ndwara isumba yanuze korera y'ubwa mbere ahubwo ubu niho byari bikwiye yuko baba bakwiye amazi tukayaronka ku bwinshi ku kugira dukomeze kurwanya iyo ndwara nawe ndatari ukoho turapfuye ntacyo tuzoshikako ntibarabe batugirire ahubwo ibyihutirwa turonke amazi kugira tubashe kurwanya iyo ndwara ahubwo nyabuna abo bitirije kuza baragurisha amazi bacuruza amazi ya leta nyabuna umukuru w'igihugu natuhagurukire ababuze mu gihe iyo korona virusi izohera byashaka ace babwira ati subira mugurishe mugabo yabonye ko yuko iyi ndwara ya- yaheze musitanteri wa komine mutimbuzi aremeza ko icyo kibazo akizi kandi ko atari muri zone gatumba gusa butoyi simeon atanga akarorero ka zone rukaramu aho abanyagihugu bakura amazi muri komine gihanga intara ya bubanza muri komine ya mutimbuzi hariho amazone ya mwamwe ashobora kumara ukwezi abenegihugu atamazi baronka nko mu rukaramu mu rukaramu bashobora kumara n'ukwezi abanyagihugu atamazi bafise bajya kuvoma igihanga iburinga umuhora wazana amazi ugasanga ntukiyashikana mu- mu benegihugu uyu yarongoye komine mutimbuzi abona ko ishyirahamwe regidezo rijejwe iby'amazi n'umuyagankuba ryari rikwiye gutorera umuti icyo kibazo indwara z'ibyaduka zitaratera abanyagihugu bo muri komine arongoye nk'uko vyibonekeje muri kahise ko ishyirahamwe regidezo muri kino gihe ryoraba i- ibikwiye amazi muri kano karere muri bino bihe bisaba amazi menshi ahantu henshi kuko kurinda ikiza korona ko henshi haguma hakoreshwa amazi abantu bahimirizwa kuguma bakaraba ahantu ha- hahurira abantu benshi bisaba ko koko amazi atabura rero aha re- dutera akamo re- ishyirahamwe regidezo ko ryofasha ikareka kurihisha amazi tugasaba ndetse na bamwe bafitanye amasezerano na regidezo mu kutikika mu kiza mu kuduza ig- igiciro cy'ibido y'amazi ikindi asaba mu kurinda ko ishyirahamwe regidezo risanzwe rifitaniye amasezerano n'abagurisha amazi ku mabombo rusange iyo yabonetse ko rifata ingingo n'uko igisata cy'igihugu kijejwe ivy'impanuka n'ibiza coraba kikaba kirazaniye abanyagihugu bo muri komine mutimbuzi amazi meza hakoreshejwe ibiduga binini vyagenewe icyo gikorwa siterne mu rurimi rw'igifaransa nk'uko bihora bikorwa iyo hadutse ibiza mu ntumbero yo kwirinda indwara ziva ku isuku rike zikunda kwibonekeza muri iyo komine isanzwe ihana urubibe n'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aha tukavuga indwara ya korera n'amacinya komine mutimbuzi ikaba ari imwe mu makomine icenda agize intara ya bujumbura ikaba igizwe n'amazone ane ariyo maramvya gatumba rubirizi na rukaramu
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi agatorwasa umukuru w'umugambwe cnl atavuga rumwe na leta y'u burundi avuga ko kubona umugambwe wiwe waronse ikibanza kigira kabiri mu matora aheruka ntiyashimye uburyo leta nshasha yashizweho ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije Eh, nyakubahwa mushikirantahe eh, gaton rwasa murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika nashaka cyane cyane mugire icyo mutubwiye ukuntu mwakiriye leta nshasha y'uburundi ah, igizwe n'abashikiranganje cumi na batanu abapfasoni bane eka muri iyo leta hakaba harimo n'umutwa mbega ku bwanyu iyo leta mwayakiriye gute bacu leta twayakiriye nk'uko twakira izindi nzego zose ziriko zirashyirwaho ni leta irashyirwaho mugabo batarabye abarundi n'ibyo bifuza ishyizweho baraba gusa ibyifuzo by'umugambwe wiganje mu burundi cyo gusa umuntu yovuga ati kumbure hoba hagiyemo akenge ni ku gitigiri cy'abashikiranganje urabye kumbura amikoro y'igihugu kugira ubushikiranganje bwinshi cyane ntaco byafasha hagize ubusukiranywa ku neza y'abanyagihugu nta- aho byaba ari byiza ariko muri rusange tubona yuko ni leta ishyizweho hirengagijwe ibyo abarundi bagona muri rusange ku bwanyu kubona mu atanu mushikiranganji n'umwe mwaronse muri leta hoho mwavyakiriye gute ivyo ni kumira twamye tugirirwa kandi n'iyo ngendo burya umuganga usendede fdd wamanye wamye ushaka kwigungira ko ibintu byose ubu rero baravyerekanye rwose yuko naho nyine uru- n'umugambwe wose kuko abavyungukiramo n'akagwi gatoyi k'abantu Eh, harabwa rero inyungu z'abantu runaka ntiharabwa inyungu z'abarundi bose twebwe rero nka cnl n'ibisanzwe ko badukumira twabimenyereye twari tunavyiteze ko n'amajwi bazi yuko bavuze ngo batsinze mugabo ugiye kuraba ibyo bemeje iby'ubwirizwa ibyo sentare ijejwe ubwirizwa shingiro yemeje urabona ko hari ibintu nyine by'agasuzuguro nyine gusuzugura abarundi icyo bashinze ubwabo bagashyiraho gushaka kw'akagwi k'abantu kanaka byonyine n'ibyo tubona kudukumira rero ntibisanzwe kuko iyo baza kuba badushyira mu gaciro bari kwiyumvira mbega bariya abantu bose baduhaye amajwi nta gaciro bafite muri kino gihugu umuntu yiweje amajwi mwaronse umugambi wanyu waronse ikibanza ca kabiri murafise n'ibibanza bitari bike mu mashingamateka muzoja mu nama nshingamateka kuja mu nama nshingamateka n'ibisanzwe mugabo burya ubuzima bw'igihugu ntiburi mu nama nshingamateka honyine kuko inama nshingamateka nibyo kugira ngo bakurikirane ibikorwa vya leta baserukire n'abanyagihugu mugabo iyo nama nshingamateka bugiserukira neza abanyagihugu y'iyo leta ubwayo yiyumvamwo abo banyagihugu mu gihe rero ishinzwe inyungu z'abanyagihugu zashyizwe kure hakarangwa akagwi k'abantu kanaka naho nyine sinzi yuko icyo gikorwa cy'inama nshingamateka kizogira icyo cyungura kuri ba banyagihugu kuko ahanini intwaro ishingiye muri leta nibo bamana n'abanyagihugu nibo baja gushyira mu ngira amategeko n'iki n'iki iyo rero ubirengagije rero muri ruriya rwego n'ababaserukira
umugambwe utsinze amatora mu bisanzwe urafise ububasha bwo kugena abashikiranganji utarinze gushiramwo abandi bategetsi bava mu yindi migambwe yatsinzwe amatora aho namwe siko mubibona ivyo ko ko ariko vyanditse n'ibisanzwe mugabo ingaruka yavyo iyo bishirwa mu ngiro ku nyungu z'umugwi w'abantu gusa aho gushirwa mu ngiro ku nyungu z'igihugu niho biterera amakenga nugira ngo ni abantu bashasha baje ntitubazi imyaka cumi n'itanu batwara igihugu ntitwabonye ibyo bashoboye gukora n'uko babikora muri abo bashikiranganje bagiye kurongora igihugu abo bashikiranganje bagize leta y'u Burundi harimwo abafasoni bane harimwo umufasoni abo mu bwoko bw'abatwa bikaba ari ubwa mbere bibaye mu mateka mu Burundi ivyo bintu vyovyo mwebwe mwavyakiriye gute ibyo tubona rero bya bindi byo kugira gusa umuntu yerekana ifoto mugabo ikiba kiri inyuma y'ifoto ntaco ubuze ifoto urayibona urabona ko barimo n'ibyo mugabo ikiri inyuma y'ibyo ntushobora kukimenya atari nyene kubigira abikubwiye ubundi ko ibwirizwa shingiro rivuga riti habemo n'imiburiburi mirongo itatu na batanu ku ijana b'abakenyezi ivyo kubigira n'ibintu bitoyi cane mugabo no kuraba uruhara rero bazogira rero niho niho tuzomenyera yuko abo bantu bariyo kugira ngo bakorere abantu canke ko bimeze gute ni ubwa mbere kandi habonetse nka leta aho usanga abashikiranje bava mu ntara nka zose z'igihugu ivyo vyo mwebwe mwavyakiriye gute kuva mu ntara zose z'igihugu ico ni kimwe mugabo kuva kugira leta y'umugambwe co ni burya niyo ngwara niniya dufise ko sinibaza yuko abashoboye kuba abashikiranganje basanga mu muganga umwe wonyene kandi nizera nanone yuko nimba leta ibwiza gukorera abantu bose ntiwokwitwaza ngo ibwirizo shingiro riraguha uburenganzira bwo kubigira uko ushaka ubwirizwa kumenya yuko muri abo barundi bose hariho ubutandukane mu buryo bwo kubona ibintu kandi ko bose baba bakeneye akazi bose bahembwa n'igihugu none ko bakumira abandi mu gushinga leta hageze guhemba abari muri iyo leta bazoraba amafaranga ava mu bazende dfdt gusa canke bazorondera amafaranga mu barundi twese ikintu mugiye gukora umugambwe cnl mu iki gihe vyibonekeza ko mutashimye ukuntu leta yatunganijwe n'inkibi twe tuzobandanya urugamba rwacu rwa politike gushikaho ibintu bihinduka mu burundi kuko nicyo abarundi bashaka urwo rugamba ruzoba rumeze gute mufise umugambi wo kongereza kugendera abanyagihugu kugira ngo mubajijure mubabwire imigambi yanyu kugira ngo aho mu myaka indwi iri imbere amatora asubiye kuba muronke amajwi asumbirije ayo mwaronse rega si ukuvuga yuko ajya abanditse ajya abatangaje si kubera ko ariyo twarose twarose ayasumba arya mugabo mu gihe ibintu bikimeze uko bimeze abarundi ni ngombwa kuko sinibaza yuko imyaka cumi n'itanu batwagwa kuri aho ko botubesha ngo batoye ko bobandanya batwagwa kujya nyine abarundi baratoye ihinduka mugabo inzego ziganje zikora ivyo zishakiye ivyo rero tubwiza no kubandanya turondera yuko iryo hinduka turishikira tubicije mu nzira ya politiki kubonana n'abanywanyi no gusigurira umwe n'uwundi kugira ngo atahure yuko uburenganzira bw'umuntu bwa mbere ari uko agira uburenganzira bwo kubaho kandi akaba yidegemya mu gihugu ibyo tubwiza kubandanya tubibwira abantu tubyigisha abantu kuko ibyo nibyo bibuze uyu munsi murabona ukuntu hirya no hino abantu baturubikwa ukamenga ntacamira kandi hitwa ko hariho inzego zibwiza guhagararira ineza y'umurundi uwo ari we wese ubwo ugasanga ari umwana na- ni umwana n'ikinono urabona ukuntu ubutungane bwigenza ibyo byose rero bituma tubwirizwa kubandanya ibikorwa byacu bya politike kugira ngo by'ukuri bihinduke muri buno burundi uburundi agira iteka uburundi agira ijambo mu gihugu ciwe ntakibemo umunyamahanga imbere y'uko eh, ibyavuye mu matora bitangazwa ku mugaragaro mwari mwatangaje ko mu gihe eh, ibyavuyemo bitobanezereza muhava mwitwara imbere ya sentare yo mu bihugu byo mu ntara ya afurika y'ubuseruko icyo cyiyumviro mwa- mwagihevye ubutagisubira inyuma ntacyo turaheba kuko ni uburenganzira bwacu kandi n'ibiringo ntibirahera icigwa muri rusange muba mwarakuye mu bikorwa vyo kwiyamamaza eka no mu matora n'ubu ubu inyuma yayo ni nk'ikihe icigwa umugambwe senere ugenderako mu myaka iri imbere ni nk'iki ikiriko tubona dukuramwo ni uko mu burundi abakigendera ku mwuga ku by'iyo byo gushyira imbere ingimba eh, nibo baronka ijambo abashaka gushyira ingingo imbere gushika n'uyu munsi mu burundi turacafise ingorane ico ni ikigwa gikomeye mugabo hamwe n'ibyo tuzobandanya dukora ibyo tubwirizwa gukora kandi turekurirwa n'amategeko burya uko buzoca uko buzokwira niko bamwe n'abandi mu bashigikira iyo ngendo y'ingimba bazoteba bagatahura uburenganzira bwabo bagateba bagatahura yuko bashigikiye inzira n'ingendo ataho izopfa ibashikanye kuko ni ingendo yo gu- yo- yo gushigikira inyungu z'akagwi k'abantu mu gihe iby'igihugu tubwiza kubisabikanya twese buke buke rero bazobitahura hanyuma abitwaza ingimba bashigwe ku ruhande abitwaza ingingo nabo baronke ikibanza cyabo kibabereye abandi banyapolitike bahiganye mu matora nka bose barashimye ibyavuye mu matora eka baranakeza n'umukuru w'igihugu eh, mushasha yatowe eh, general evariste eh, ndayishimiye abantu bashobora kwibaza ko ari inyifato yo gutemera ko amatora mu- umugambwe senere uba urayatsinzwe Ah, ivyo no kuraba none none abari bavuze kuva imbere n'uko amatora aba yuko bazoshikira CNDD-FDD bari kuvuga ibindi biki sanzwe twebwe aho duhagaze naho ni uburenganzira bwacu kandi gushika uno munsi nimba bo ushobora kudusigurira ukuntu abitwa yuko biyandikishije gutora mu itora ry'umukuru w'igihugu basumba biyandikishije gutora abashinga amateka nimba se nicyo kibazo yoshobora kukidusigurira nimba paul sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yoshaka kugidusigurira nimba uwo ari we wese yoshaka kubidusigurira akabitwumvisha aho bavuga yuko twe turiko turaswaganye none ko twiyandikishije rimwe rizima kandi ko narya twaja gutora ko liste icyo bita mu gifaransa liste de margema uwatorera icarimwe bashyirako aka- akamenyetso rimwe rizima none bijya biharuro bitandukanye sena yabikuye hehe icyo si kigaragaza yuko ubusoko bw'amatora bwabaye gusa ni uko hano mu burundi ibya sentare byaramaze kuba uko byabaye umuntu twa- twagiye tuzi yuko inyishu bazotwa ari mwene hirya nyene kuko turabona n'abandi hirya no hino bagenda muri sentare bafise ukuri mugabo bikagenda uko bigenda ariko ivyo ni ibintu by'igihe bizoteba bigera igihe bihere hari ubutungane bugira ijambo bushobore kwidegemvya ntibukandamizwe n'akagwi k'abantu abacanye bariya icyo gihe rero abarundi n'abarundikazi bazoheza babeho mu burenganzira bwabo no mu bwisanzure no mu mwidegemvyo mu majambo make cane gose akamomotera leta nshasha abategetsi barongoye leta nshasha eka n'umukuru w'igihugu mushasha ni nk'akahe icyo twobibutsa akamo twobatera ni ukubibutsa yuko umurundi uwo ari we wese afite agaciro kandi ko umurundi uwo ari we wese anyotewe kwidegemvya no gutera yashaka no gutera imbere hanyuma bagerageze gukorera uburundi ntibakorere umugambwe wabo canke ngo bakorere inyungu ziwabo kumbure ibintu vyogenda biraba byiza buke buke agaton rwasa umukuru w'umugambwe senere murakoze cane gose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe inshuti namwe bagenzi mwaduteze amatwi aho ni naho tuherahije ibiganiro byo kuri ino saha ikindi kiganiro kirambuye murashobora kukironka kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri youtube no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mugira ibihe byiza mwakoze kudutega amatwi ijwi ry'amerika